Once again, when, welcome to Salenzo's parliament as Salenzo's running. And you see, I was just telling my guys, now content is everything be. And Emina is on call with matter again today now. You know, say a Makodi boy. You don't dey call one tribe where I never know. You don't dey talk say, oh, yeah, start to talk. If you lie, you, you see, you know say the internet, you hear yourself for internet. The people go cataramo, oh. not beside the talks say I dey talk true you talk o. Oh. Ayara, it's your boy Eminence again. Eh, and I won't tribe like that, sha. Based on Magda, Makodi things now. Yes. Because I was born and brought up there, sha. Now there I go school. For Arabic school I go, nursery school, Arabic school. I mean they tear them first. They tear them first in here. Now one day, Bobsy just carry me sit down say eh, ma con read for her as i dey read wey i con dey stammer na him con see say ah that school na scam say this one no sabi anything say <laughs> i need to go reinforce he need he uh, he need to carry me go another school so that my brain go merge okay but before i comot there sha e get one tribe one normal tribe like this, Kabawa, and they call them. But me, I don't know under which state they come up from. But I was born and brought up. I see them, we did together. So I see them as brother and sister. Those ones now fish, they based on. They catch fish. All those ones, 1 a.m., 2 a.m. in the night, you go see them on top of water, they catch fish. Those ones now, them with water, then they together. So all those ones, eh, it gave one kind of magic where they perform for my eye. Understand? All those catfish here, eh, or oh, the small small ones, they fit pack like seven, pour for one bowl like this. You go look and you go stand there. No be say they go even hide and all. They go say make you come out there. You go dey there with them dem pour am for bowl dem come start to just dey do some kind incantation dey talk some kind things for mouth before you know the fish go reach like one million sef inside the bowl dey drag chichichichi for your eye like this o oh. so me i come dey wonder say shey that na real fish abi na till today dem no explain that thing for me dem no even let me know dem secret no na that kind thing dem no dey let person know secret sometimes they go pour the fish for them fish drum or sometimes they go carry am go river go pour am tell say they dey make the fish wey dey river plenty. Yeah. Yeah. If they yeah, if they do that, if they do that, they magic finish. The small, the fish go small, small, small. They come go point for river. Yeah. go day. Yeah. And again, they say that big, big fish. You know, say that they like the middle of river. Say, but if they come see small, small fish, now small, small fish they carry them. They come outside you know say those big big fish wey they inside water Now they they like small fish because if they no see food eat now those small ones they go they chase after and they eat so uh, some say they go use and they catch big big fish some say they go pour am for river so that fish go fish go extend. ten eh, yes yes yes yes. so continue your story. Uh, all these uh, yes not true the season they dey always do am dry season Not true. I dey only see them dry season. Now they dey do that miracle. I don't know. Now the question I asked them, say some nine terminal, say they will go for and for river, so that in the next in the next uh, six months you go see say fish don full everywhere, or some they go say they want maybe big fish. They carry maybe those small small ones. They carry big fish attention come outside, so that they go feed the catch those big big fish. What did you call the name of the tribe? Kabawa, uh, Kabawa. Now Islamic you, tribe. Eh? Now Islamic uh, people like this. Uh, but they stay they stay together with uh, Markdown, that is Benue State. Then they together with us. Uh, the way is they together with us now. So they said they together with us. But then they they based on fish and kuli kuli. Uh, and granite uh, and granite oil uh, but na their own work be that their own profession like they based on granite kulikuli groundnut oil, eh, all those ones. If you go there inside, it go, you will get them cheaper. Uh, eh. yeah. So now, so just be sure. Uh, me, I don't even know the me, even that Kabawa they call. I don't know whether na the right Kabawa. language, Kabawa. but na Kabawa, something like Kabawa. So, don't but eh, don't say why don't they with them. Now inside them at school now, inside them yes. Now from there, self, I start to hear some Arabic language. Yeah. Like me now, if you pray, if you do like our father now, if you want call prayer, few our father now like our father who who has in heaven something like that eh i fit draw in arabic oh, yeah, la ah, language oh, but but you don tell this is why they talk now almost like eighteen i fit draw am sha i fit draw am but in case uh, i i con go squeeze am one corner No man. Eh. Oh yeah, na like ah eh, eh na true sha like ah uh, uzubilahi minashaitan rahim. Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki umidi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ijira sura da musta'i sura da ladina alahanta alai waibi madubi alai wala bali something like that. ami Everything has been nice. Don't chop your eh? Now you see You don't know all these things. You tried, I mean. 18 years ago, 20 years ago. Are you serious? That's nice. Small sleep my. You see, you see, try, you see, remember. <laughs> Nice one, eh? eh? Oh, yeah, chop knuckle one more time. Oh, yeah. it, nice yeah. one, nice let's one. Do, let's do, yeah. That's why I say just try it now. Yeah. Uh-huh. Now you have proven that it's still the body. Uh, but if you don't want to forget, once in a while you run it uh, because to to refresh it. If you don't refresh it, you eventually forget. Yes, yes, yes. Not true. You understand? But at least whoever is going to listen to this parliament, it is on record that yes. I don't know your errors, but I ah, say you don't say, but you still you still dig it. Imagine, oh, the guy named na Emmanuel, not my name. na na another of my guys emmanuel come let me know say name na emmanuel na mean nice me know am. yes yes yes na no na emmanuel come let that. Leave me say guy guy name na na mean nice me know me know am as me nice. yes so all my other guys i don tell you na here i just sit down say see me na morning i come say so because of that called come divert na as we come sit down come see this one come drive motor come he come say emmanuel i come look at am which one come be say na emmanuel he say na him name be that as i take know say him name na emmanuel. Nice. But it's really very fantastic. Yes, yes. But yeah, continue your story now. I mean, uh, really. Now, the story be that, Sha. you, you mentioned some things about chicken and all those. All those jukun, eh, yes, yes. I they get another tribe jukun, but they say according to my brother, we say, eh, them from Taraba. Yeah. Uh, I believe them because I'm from Taraba. Those jukun, then we charge Cameroon that they run things well, well. All those. uh, they, same, I mean, where they, they go catch big big fish come Nigeria, all those catfish where they don't roast, where they don't smoke, eh, can come. Now them be that. Fish plenty along that side. Eh, fish plenty. Other one are fish. Those Jukun people, eh, oh boy, for for all those traditional medicine, anything like oh, jazz. Oh boy, I never see. They say some people they way past them, but for me like this, I never see anybody way way reach there. Say, I been get one one of my best friend, Yakubu Akisani, nine been there aka Iaction. Understand? when if they wan do politics like this if they wan anytime wey they wan do governor um, uh, president election like this uh, you know say that side dey hot well well that side dey dey kill kill themselves you know say as hustle no too dey there na boys dey street well so people wey no gallant dey dey like run go bala, uh, barrack go like barrack the safe place na but we we still dey dey around So anytime we I go the guy house, we they want to do something like that, or if he has a fight, they fight for somewhere. The grandfather go just gather them, carry stainless plates like this, pour water inside, do some kind of incantation. He go give all of them, made them drink. If you even did there, he go give you made drink. He go say nothing they happen. Anywhere they go, go. Anything you want to do, bullet, knife, nothing go touch you, and not true. And not true. Yeah. this man this man you know uh, because he get on, you know now based on school he go see say um, we would just as one all those senior students you know say they they like this stuff where well they like vlog from just one reach ss two they know they play with us based on late comer or any fuck up so we go as a og be now from the one and we know they like carry last so we sef we the gallant ourselves the boy the boy slap slap one of our. our head boy then. We are in uh, eh, just two. He slap head boy. Then me, I couldn't see what. I just slap the boy under four seconds. Like this, the boy fall. Stand up, he fall again. Stand up. As he fall again, when he stand up the second one, he can't tell me say me now is remain one. He see fall again. Can't stand, I can't say yes. He say normally he's supposed to fall three times. <laughs> true, true, the guy fall three times. As the guy stand, see the face, he be like, say, nah, Odota dey use palm for that angle wey him slap. You saw this. I I, I dey there live as in after assembly ground he wan collect the guy palm you know say dem no dey allow us wear easy wear like dem dey dey like more we wear full sandal or shoe cause na government tech na technical school. Uh. so akunle like the guy gon run they dey try catch am they dey ah mena hola mena hola this kind the guy fly fence japa run but he face that guy face don swallow up don everywhere don full they dey try to cure am they go they go chemist chemist tell dem say this thing no be chemist they go pharmacy nothing they don before this thing they don carry school first aid nothing hospital they say no say this one na medicine traditional thing they use slap am say na the guy go cure this thing o so now they come dey beg this guy make he come school say they no go <laughs> they no go touch am they no go they no go do anything they need to dey pet this guy me him come school the guy no come na the guy just dey give me instruction they go give me instruction they go give me scope i go call the guy tell the guy because na only from me na they go fit use reach the guy eh na my guy eh na my guy so normally the guy come come school come carry result tear the guy for one corner three times come talk some kind things before you know everywhere clear now i know say yes but the guy chop am police carry am after everything police carry am and uh, they give am suspension for some some weeks like this so me me now why i carry why i come dey believe now say the thing na real because e happen for my front and again for my lungu e get one babe wey i dey eye die so anytime i wan go visit that babe one strong man dey there wey be say if i come he dey like give me close marking and me sef na og <laughs> i no wan make the babe come see say na because of the guy me i go dey fear no dey come her street something like that so i come go meet the guy explain to the guy as my nigga na tell am say guy see babe wey i dey go track every evening o see one strong man wey dey there wey if i come he go give me raise o the guy say make i no worry say yeah, the guy na him dey find my trouble i say eh he say this thing wey you wan give me be say if na me dey find trouble the thing no go work but if na person dey find my trouble and he don find my trouble like three to four times before the thing go work i say yes na so he give me one ring he say if i wan swim because me i like to enter water well say if i wan go swim man, no use the ring Man, keep the ring for house so i come put the ring for pocket so as i anytime i go track this babe i go put the ring for hand because when this guy come the guy dey like tap me for chest but i go eh, i go dey fall because of say na muscle but i no know say this kind one i go use eh, style uh, style sef enter am but this one wey i don gallant call. na me come dey find am sef if i come the baby go say ah the guy no ma come here for like i come dey as of the the next day i come i see as of the guy the babe my babe tell me say ah the guy no dey too come here like before come dey say which kind one why i dey even ask of this guy this guy wey dey give me trouble i dey ask of am i tell am say me no me no worry say e get wetin i run for this guy i wan i wan test am for him body whether e go work <laughs> the guy the guy come dey beg me say ah because that time eh dey believe in metals any small thing dey don gun man down man don fall so the babe na come dey say ah abeg abeg no use uh, this thing for this kind of area or they go pursue also oh. i tell am say no say this one a different matter so till today like this i no see the guy again uh, <laughs> i no i no see the guy again so uh, so na so the matter come later end but the ring normally i come carry and go river one day i forget e dey my pocket so i no come see the ring for school i come go meet and say guy I no see that ring again. He can't laugh. Can't carry me go where he carry the ring give me. I can't see the ring there he come tell me say as i enter water the rain come back are you hmm. serious that you the rain come back things really na me i i no if na fake na i no go talk am sef me person hear because of the guy fit go lis ten to this voice na come dey say ah na lie na lie if he lis ten to this story na he go laugh he go know say yes na him na his be this so one day again him father him father come say he wan go you know say those tribe eh, if dem born dem if dem born new pikin like two to three days no like uh, one week pikin dem go carry am go water yes. do some kind ritual then put am inside water comot am put am again comot am put am again if na uh, if na normal pikin e go dey if no be dem pikin e go go dem say e go go and e no go see the dead boy. say e go go dey with dem na this kind people i dey talk about So your own father, your own grandfather, eh, they wear zalamia like this, all those long zalamia. They enter water, come outside. You know go, you know go wet. You go enter, come outside. Uh-huh. All those guys want ones, eh, you if you say you gonna say yes. This is the apple. No be good and bad. So na this kind of people I dey talk about. But you come know like now. Nah. From from there na so me and this guy did. Even when we enter SS, when we go uh, when we enter ss3 this guy see the boss. people nose he burst person nose for assembly ground wey be say blood touch everybody because na white and white we dey wear he burst the nose he hit am for middle of nose the blood spread touch people wey dey around eh, there yes ah so this guy t uh, ah, when i travel last i go visit this guy dem eh, tell me say he no dey and i no know say this guy don grow don turn bad guy i hear say na him be number one say federal government dey even look for am eh say this one na lord now say based on street na this one na lord say police don tire for him matter say na federal government dey find am so come tell me na nigga wey like me o oh, come tell me say wetin make why i come dey look for dis kind person you no know say na my og as i reach out sef i come dey explain and give one of my cousin brother he come shout the way that one shout i can't believe say yes true true this guy a bad guy now. so not the matter be that wow. yes See now i still the look for the guy sha I mean, now is the talk any day we come across this voice me you know say na your og there <laughs> you need sing. <laughs> See stories though. I didn't you. What did you call what? What did you call his name? Ajaxon. Ajaxon. Ajaxon. Ajaxon. Yes. Okay. Now ask me sharp too. just use that one. Just. Now that guy, now that guy, they draw me enter. Wait, why not agree enter? That one. Well, I, I really hope I hope you have enjoyed listening. Please do help me share. Now I also, you know, now I also, now also I order like this, but please get to open a podcast or do something try and create value from whatever it is you do i i like to talk discuss with you know people and you know we discuss that's all thanks for listening yeah